Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu muri kumwe na oriane itanga ishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro murisanga mwumva buri munsi kuva saa kumi amasaha y'ibujumbura mu burundi ni kigali mu rwanda gushika saa kumi n'imwe muri muri sanga y'uno munsi yerekeye amagara y'abantu turagaruka ku kibazo cerekeye ikoreshwa ry'itabi n'ingaruka zavyo ni mu gihe amatabi akogwa mu buryo butandukanye bamwe bakanavuga ko abafitiye akamaro mbere bakanabandanya bayarima yamara abahinga bo babibona ukundi harimo no kuba ikigo mpuzamakungu oms gitangaza ko abantu bashika ku miliyoni umunani bahitanwa n'itabi buri mwaka kaze rero mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo nk'uko bisanzwe ku murongo wacu wa facebook ni radiyo yacu voa mushikirize nimero zanyu tubahamagare muterere ibibazo canke ivyiyumviro ku muhinga w'uno munsi ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise akaririmbo katwibutsa ikiganiro muri sanga muri kumwe na oriane itanga ishaka mu ndwi iheze ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatanu isi yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi rero tugiye kugaruka kuri iki kibazo cerekeye ikoreshwa ry'itabi n'ingaruka zavyo turi kumwe n'umuhinga uno munsi agiye kudufasha kwihweza cane cane kuri iki kibazo uh, ni mu gihe amatabi akorwa mu bwoko butandukanye bamwe bakanavuga ko abafitiye akamaro mbere bamwe bakanabandanya bayarima yamara abahinga bo babibona ukundi harimo nuko OMS ishami mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ribona yuko abantu bashika kuri miliyoni umunani bahitanwa n'itabi uh, buri mwaka uh, rero Uh, mu kiganiro muri sanga cy'uno munsi turaganira na professeur jafet ndayisenga uh, yigisha muri kaminuza zitandukanye mu gihugu cy'u burundi akaba ari kandi n'umushakashatsi aradufasha gutahura byinshi uh, mu bijyanye n'ikoreshwa ry'itabi ingaruka zavyo zimwe mu ndwara ziva mu gukoresha itabi cyangwa mu kuba ahantu hari abantu bayikoresha tubanze dukubitire mu rwanda aho abanyagihugu basaba ko itegeko ribuza kunywera itabi mu bibanza rusange ryokurikizwa kuko bibangamira ubuzima bwabo uh, inkuru ya mugenzi wacu uh, gloria tuyishime
ikigo cy'igihugu cyita ku buzima oms gitangaza ko nibura buri mwaka abantu bagera kuri miliyoni umunani bapfa bazize kunywa itabi iyi mibare igaragaza ko abarenga miliyoni bataba barinywa ariko bakicwa n'umwotsi uturuka mu barikoresha mu rwanda naho imibare y'ikigo gitanga amakuru ku bijyanye n'itabi tobacco atlas yo mu bibiri na cumi na gatanu igaragaza ko nibura abantu barenga ibihumbi magana atatu biganjemo abagabo banywa itabi buri munsi benshi bananywera mu ruhame nk'uko bigaragara iyo usuye uduce dutandukanye icyakora ibi bihabanye n'itegeko nimero umunani akarango kaberamye ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ryo ku itariki ya mbere werurwe bibiri na cumi na gatatu ribuza kunywera itabi mu ruhame ahakorerwa akazi cyangwa ahahurira abantu benshi nko mu nyubako zikorerwamo mu rukiko n'aharukikije mu nganda mu cyumba rusange cyerekanirwamo filimi ikinamico na videwo mu bitaro amavuriro n'ibindi bigo by'ubuvuzi n'ahandi byiringiro jayanize ni umuturage w'umujyi wa kigali twaganiriye kuri we ngo kunywa itabi ntibimusaba kujya ahiherereye aratubwira impamvu ariko kubera nyine hari uwahanwe bikanyura mu itangazamakuru babonye ko bihanirwa so rero ni nk'ibi by'itabi nabyo kubera ko nta muntu ubaharirwa kubera ko yarinyweriye mu ruhame ngo
bijye kuri social media niyo mpamvu abantu ari hose umuntu ari inkwi wenda gusa hari abantu bo nko mu tubari utubari iki byose ndetse ko mubona televiziyo inyuranyije gusa ngo ibi kuri mutuyimana marie chantal wo mu murenge wa cyanzarwe mu karere ka rubavu si byiza ku buzima bwe kuko bimugiraho ingaruka njye nyine numvaga ngo numvaga umutima gusa uzamuka ngumva sinzi ukundi umeze nyine mu mutwe ngaba na- namera nk'umundi wabatwa n'akaberetwa niko nabivuga hari n'igihe nyine dushobora turabonaga tukaniyicarira wenda karenga kugira ngo ikinuko kimanze cyahita mu muhanda umuntu ndabona agende iki kibazo mutuyimana ahura nacyo agisangiye n'umubyeyi ahisha wo mu murenge wa gisenyi
nuba wumva bikubangamiye uriya mwotsi urakubangamira kuko ushobora no kukuriramo indwara wowe utarinywa kandi kubera uriya mwotsi ushobora kugutera indwara aba baturage bombi basanga ibihano biteganyijwe kuri iri tegeko biramutse bishyizwe mu bikorwa byabafasha kurinda ubuzima bwabo byadufasha byakumira indwara zituruka muri ibyo byose
byafasha benshi ndetse n'umwe ni babiri byafasha ni benshi ndetse nka guca umuntu wanyweye itabi mo kimwe nka bino by'urumogi uzi ko icyo umuntu byamutera ikibazo ngo byamutera ikibazo kubera ko aba yayobye mwakoze Mm.
dogiteri nsabye amahoro emmanuel ashinzwe ibikorwa by'ubuvuzi mu bitaro bya gisenyi asobanura ko uretse indwara z'ubuhumekero unywa itabi ahura nazo hari n'izindi zishobora kwibasira urikoresha haba indwara zigendanye n'umutima se indwara zigendanye n'indwara zo mu maraso indwara z'igihe kirekire z'ibihaha ah, nibyo byiciro cyane cyane mu ndwara z'imu- zigendanye n'umutima rero cyane cyane itabi rira- iyo rinyweye igihe kirekire birashobora gutera indwara y'umuvuduko w'amaraso bita hypertension hanyuma hypertension nayo irashobora guteza ibindi bibazo yaba ari indwara y'umutima nyirizina cyangwa kigatera ibibazo byinshi urumva ko ni ikintu kitari cyiza umuganga asaba abarikoresha kurireka nubwo biba bisa n'ibitoroshye kubera akamenyero atanga inama z'uburyo byakorwamo kureka itabi ni process ni ukuvuga ngo bigenda buhoro buhoro kugeza uburyo niba ari doze wafataga ari tubiri dutatu tune dutanu ugenda ugabanya kugeza igihe utakirishaka ni ukuvuga ngo byaba byiza umuntu ari we wigenzuye amaze kumva ububi bw'itabi amaze gusobanukirwa ingaruka zirimo agafata umwanzuro agatera intambwe akegera akagera kure y'ahantu baricururiza ahantu riri ni ukuvuga ngo ntaribone kenshi yanarishaka aribura cyangwa se agira gute twashatse kuvugana n'umuvugizi wa polisi mu rwanda john bosco kabera ngo atubwire impamvu ibiteganywa n'itegeko ryo kunywera itabi mu ruhame bidakurikizwa ntiyadusubiza ingingo ya cumi na gatatu y'itegeko ribuza kunywera itabi mu ruhame riteganya ko mu gihe hatubahirijwe itangazo nyir'inyubako cyangwa ucunga inzu yatanze rijyanye no kutanywera itabi mu ruhame cyangwa atabigenewe havugwa mu ngingo ya cumi na rimwe y'iri tegeko ashobora guhita amufatira icyemezo cyo gusaba uwo muntu guhita ahagarika kunywa itabi no kumwereka ahabugenewe no kwitabaza inzego z'umutekano iyo uwo muntu yanze gukurikiza ayo mabwiriza uretse ingaruka z'indwara zitandukanye ukoresha itabi ashobora guhura nazo bishobora no kuzana amakimbirane ndetse bigateza ubukene mu muryango inzobere mu buzima zivuga ko itabi mu rwanda riramutse ricitse burundu byagabanya ifu ziterwa n'indwara z'umuvuduko w'amaraso n'izindi gusa ku rundi ruhande ibi bisa n'aho bidashoboka ku gihugu cy'u rwanda kuko kigemura ndetse kigakura umusoro mu ikoreshwa ndetse n'ihingwa ry'itabi muri raporo y'ikigo cy'imisoro n'amahoro igaragaza ko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na kane itabi ryinjirije u rwanda imisoro ingana na miliyari eshanu mu mwaka wa bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu ayo mafaranga yarazamutse agera kuri miliyari eshanu naho mu bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu amafaranga itabi ryinjiriza u rwanda yageze kuri miliyari zirindwi kugeza ubu kandi umubare w'abapfa bazize itabi ni munini kuruta abapfa bavuka abicwa na sida ndetse n'abiyahura kugeza ubu mu rwanda itabi rigeze ku mafaranga y'u rwanda ijana na mirongo itanu gloria tuyishime ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu gloria tuyishimiye kuri iyo nkuru reka rero tu- ha- twakire umutumire wacu umuhinga jafet ndayisenga yigisha muri kaminuza zitandukanye mu gihugu cy'u burundi ni n'umushakashatsi professeur eh, ndayisenga ikaze neza mu kiganiro muri sanga turongeye kubashimira cyane tunezerewe ko eh, mwitavye ubutumire bw'ikiganiro cy'uyu munsi
murakoze cyane
ego uh, professor urumva ko umunsi wahariwe kurwanya itabi uheruka kuba uh, kandi haributswa ibintu byinshi kuri uwo munsi uh, mbega uwo munsi abantu kuri wowe ubona bawuzi barawutahura hama kubera tugiye kuganira cyane cyane ku magara y'abantu uh, inzego z'ubuvuzi amavuriro arawukorera ko cyane uwo munsi kugira ngo uh, tu, uh, asubire yerekane ibibazo bihari cyane cyane nko kunywa itabi
murakoze cyane mu bisanzwe nk'uko byabaye ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe rusama cyangwa iz'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ari umunsi mpuzamakungu wo kwiyamiriza abanywa itabi cyangwa itabi mu isi yose dufatiye mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi mu buvuzi mu bitaro abo uwo munsi mukuru barawuzi ariko nk'abantu b'abenegihugu bato bato usanga uwo munsi badashobora kuba bawitaho batamenya neza ibivugwa batamenya icyo bakwiye gukora ariko dufatiye nko mu bitaro ibitaro byinshi biramaze kumenya uwo munsi kuko abaganga benshi barahimiriza abenegihugu ko botekerezwa guheba itabi na cyane cyane bafatiye ku ngaruka mbi itabi n'indwara zitari nke itabi ishobora gutera n'ukuntu ishobora guhungabanya ubutunzi bigahungabanya n'imiryango
ego hano ku rwego rw'igihugu ko amaleta twumva nko mu rwanda imiliyaridi indwi yinjira mu gihugu ubona hariho ishaka nko mu rwanda cyangwa mu burundi n'ahandi kugira ngo leta zishobore gushyira gushyira ku ruhande amafaranga nk'ayo yinjira mu gihugu avuye nko mu kintu nk'itabi
murakoze cyane ubwa mbere amaleta nka leta y'uburundi irubahiriza uwo munsi mpuzamakungu w'ibijyanye no kurwanya itabi kuko isanzwe izi neza ko itabi rifise ingaruka mbi ku benegihugu rikagirira nabi n'ubutunzi ni ukuvuga nk'akarorero nk'iyo rihitanye nk'umuntu w'umuhinga kanaka ni ukuvuga ko akora nko muri antoropurize icyo gihe igihugu kiba gihombye ariko rero hari ikintu twese nk'abahinga duhora twibaza ni gute none isi yose risanzwe izi ko itabi ari ribi ku magara y'abantu ariko ntihaze itegeko rishobora kubuza itabi kuririma ugasanga nk'ibihugu byinshi biririma nk'akarorero dufate nko mu bihugu byo muri aziya muri aziya narabaye igihe bitari gito usanga abantu benshi itabi riri mu bintu by'ibyimburwa bikomeye bishobora kwinjiza n'amafaranga menshi mu gihugu cyabo ugiye kuraba rero nko muri aziya abantu benshi bapfa bahitanywe n'ingaruka mbi z'itabi ni benshi gusumba abicwa n'umugera cyangwa abicwa n'izindi ndwara mu gihugu cy'uburundi rero turaje twavuga ko biri mu bihugu binywa mu banywa itabi twabishyiramo cyane birasanzwe tugereranije n'ibindi bihugu kuko igihugu kirahimiriza na cyane cyane biciye muri minisiteri do ya sante irasigurira abantu ingaruka mbi z'itabi iraca no mu masengero bagasigurira abantu ko boheba itabi kiretse nk'umuntu gusa uba adashobora kuronka amakuru ariko harabaho kandi n'amashyirahamwe amaweneje amwe amwe agenda kuzarahimiriza mu misozi kugira ngo abantu bashobore kumenya ingaruka mbi z'itabi bashobore kubyirinda aho dufatiye nko mu burundi barabuza kunywera itabi ahantu haba hari abantu benshi nko muri pibulike mu masengero ntibibaho no mu masoko barabuza ko abantu bashobora kunyweraho itabi kuko urumva hambavu iyo umuntu aba ariko aranywa itabi hari icyo bita fimere pasife fimere pasife nawe nyine rero araba victime urya muntu urya mwotsi turashyikira bivuye kuri mugenzi we aba ariko anywa itabi nawe nyine uwo yitwa umuntu w'itabi mugabo ari pasife abo bose rero bashobora guhura n'isangane iyo tugiye kuraba twanarije muri plan physiologique dusanga mbere ujya muntu ashyikirwa n'ujya mwotsi ariwe aba vigitime gusumba ujya muntu aba yanyoye itabi rwego
birumvikana ko ku rwego rw'amaleta hari ikintu gikwiye gukorwa hamba tugarutse ku banyagihugu nabo nyine mbere y'uko tuja no ku mirongo ya telefone banabaza ibibazo n'ibyiyumviro mu ntara y'amakamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi haracariho abanywa itabi ridahinguye ritavuye mu mahanga rimwe bita ngo turuntekere hari n'abanywa ubugoro kenshi n'abakenyezi abanywa itabi baguma bagaru- ba- bagabanuka ariko baracahari kandi bamwe bamwe bafise uko babibona gutandukanye reka twumve inkuru ya mugenzi wacu Thierry ndayishimiye yatushikirije muri iyi minsi nyine duhimbaza umunsi wo kurwanya itabi itabi rinyobwa mu burundi riri imico ibiri hari iridahinguwe bazingira mu dupapuro bakadomeka bakabona gukwega koti hari kandi itabi bita ubugoro iryo naryo rihingurwa mu bishishwa by'umutumba w'igitoke banikira bagaturira hanyuma bakabivanga n'itabi mu kurinywa bashira agafu hagati y'amenyo n'iminwa yo hepfo bakaja baramira amate avanganye n'iryo tabi ku babugira ubugoro usanga amenyo yarahindutse mbere n'umunwa iruhande y'ayo matabi adahinguye hari amatabi ahinguye atandukanye hamwe ahingurirwa mu burundi ayandi agahingurirwa hanze mu burundi nta mirima minini y'itabi uhasanga n'abaririma ni bamwe batera ibiti bitanu canke icumi kugira ngo bazoronke amababi basogotamwo agatabi batiriwe bararigura ku isoko itabi ry'ibizingo nka ryose riva mu gihugu ca tanzania tanzania aho mbere n'urwaruka rutari ruke ruja gucaho ingero ubwo rwaruka ruremeza ko mu mashamba yo hafi y'umupaka y'uburundi hari imirima minini y'itabi umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi ushitse mu gihe mu banyamakamba batazi imbere n'uwo munsi hano byonse kubera atatabino si kuvuga yuko ari kubera ringwa nabi ni kubera ataryonwa nyene uko nyene ayaje naho nzi ko ntaryonwa je aya ntabyo ndarimenya kabisa ndibaza sinzi ko baba baragicishije nka ku maradiyo mugabo benshi harimo abarinywa batabizi none abanywa itabi bazi iki ku nkurikizi zaryo nzeyimana fatuma twamusanze mu isoko nkuru y'imakamba aho adandariza ubugoro tuti none ko ubudandaza ukongera ukabunywa nta nkurikizi ku magara yawe urabona nawe ati nta indwara n'imwe genda ndagira kose aba bagenda aragwajije umwana indwara yo mu mupaka amavumuna naramuvugije mu bintu byo mu bitaro haraza umuntu aranyirura avuga ati uwo mwana wawe ukora ubugoro ntuge n'umunusisha ubugoro ubu ntamunusisha bwa bugoro ubu afise imyaka mirongo ibiri n'umunani byaciye bihera mu gice bagurishamo itabi ry'igitsibo naho nyene ntibemera ko itabi rifise ingaruka ku magara y'abantu merabanya nka w'imyaka mirongo irindwi amaze imyaka mirongo itatu adandaza kandi anywa itabi mu bisanzwe jewe kuva aho ndanaze itabi yankorora rirankorota n'umunsi n'umwe kandi jewe ndabona ko rinto- rinfitiye akamaro kuko umuryango urawe uriyenduguye mugenzi we bakorana ndayizeye erize amaze imyaka mirongo ine anywa itabi ati ahubwo agatabi karanamfasha natanguye kunywa itabi je papa nari ngifite nk'imyaka cumi n'ibiri akambwira ati genda nzingira itabi mfise imyaka mirongo itatu nkagenda nkazinga nkweje kuzinga naje nkaca maze nkakihako kandi kuva ndakanyoye ntakarose nta mahoro ndonka kandi nta ngwara ndatorwa y'itabi erize aremeza ko hari n'aho muganga aguhanura kunywa agatabi mugabo itabi naryo a- akenshi na kenshi niyo ugiye kwa muganga barashoboye kugutora indwara yo kunywa itabi kugira ngo uguve umwuna kugira ngo uwo mwuna ukire nzeyimana fatuma twamubajije tuti none ntabwo bufise ko abantu bazohava baheba itabi ukabura abagushorera nawe ati
sinzi rabwa babyimviye bagabanuka cyangwa bakongezeka Eh, abantu benshi bavuga ati narose agatabi sinshobora gukora akazi cyangwa sindyama none wumva nk'uyo iyo ashobora kuriheba abo bagurisha itabi ry'ikirundi ridahinguye bemeza kandi ko itabi ribi ari riva mu mahinguriro itabi nta ngaruka ya yene rifita kuko iri niryo birimira siko ingaruka mbi ndibaza iyo itokera ni mu masigarete atwara nk'imyaka yari hariya mu mata y'ikizungu niyo usanga yamwe barazinze yarabunze ariko iri tukarikora barisha ukwezi bakajyanikira amezi abiri bagasha bagenda barinywa mu ntara ya makamba abagura itabi babandanya bagabanuka kuko abarinywa bakiri bato nabo abanyankati mperabanyankati nta rwaruka tubona ruza kudushorera ndashobora kwakira nk'abana batumwe n'abavyeyi bafise nk'imyaka mirongo itanu mirongo irindwi mirongo itandatu nibo nakira ariko abo bana baza kurigura baba batumwe n'abavyeyi ntaryo banywa nk'uwufise imyaka cumi n'itanu canke mirongo ibiri ntaryo anywa ndayizeye erize yibaza ko itabi ry'igitsibo ritabanga bukira ugwaruka reka ugwaruka gwikunaho ngo urumva ngo uri bagita ngo nituntu mbombeke ngo mukuru itsinga tumanza kwicara bo bagaca bigomera ngo ko bapfunga fureshi rero twavuze bati kubera dukenye tugomba twinywera iri dukura mu miramiko itatu canke ine mu ijambo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida kuri uno munsi wahariwe kurwanya itabi ashikiriza ko kurima itabi byonona ubuzima bw'abarinywa n'abo baritumurira ko bitera ingaruka mbi nyinshi harimo indwara za kanseri yo mu mahaha mu muhogo yo mu rwagasha amafyigo agasabo k'umwanda muto igitereko mu kanwa no ku minwa umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Sylvie Nzeyimana amenyesha kandi ko kunywa itabi bihungabanya ibidukikije kuko hakoreshwa amazi y'umurengera amashamba agahonywa kugira ngo haboneke aho barimo itabi bigatuma n'ibigega by'amazi yo mu kuzimu bihungabana ihimbazwa rero ry'umunsi wahariwe kurwanya itabi na karyo ko guhamagarira ibihugu guhindura uburyo bwakoreshwa mu kuririma bugashyirwa mu burimyi bw'ibifungurwa bifitiye akamaro abantu umushikiranganji w'amagara y'abantu atera akama abarundi guhagarika kurima kudandaza no kunywa itabi kugira ngo amagara y'abarundi abe meza arakoze cyane eh, turacyari kumwe kandi n'umuhinga jafete ndayisenga ah, ari kumwe natwe ku murongo wa telefone ah, mushinga ntaye ndayisenga akaba ari na professeur mu mu makaminuza atandukanye mu gihugu cy'u burundi n'ibyo mwumvise professeur turumvise harimo ah, ibyo umubyeyi yavuze bisa n'ibitangaje gato yavuze ati umwana we yaramuvuye akoresheje ubugoro asanzwe agurisha ahamara akira umwuna ibintu nk'ibyo ubivuga ku iki kumbure n'ibindi wumvise muri ino nkuru
murakoze cyane ubwa mbere numvirije ikiganiro nk'ibyabereye i makamba kurya n'ukuri kuko nko mu ntara ya makamba itabi ryoba rihashoka ririva mu gihugu cya tanzania mu gihugu cy'u burundi ntawavuga yuko basanzwe barima cyane itabi twoshyira mu bihugu birimo amatabi nk'uko navuze ko nza kuza ndatanga ingereranyo mfatiye ku bihugu byo hanze nagenda cyangwa dusanga igihugu cy'u burundi kuba naho badashobora kumenya abarundi bamwe bamwe uwo munsi mpuzamakungu wo kurwanya itabi ni uko benshi usanga bafata umwanya muremure bari mu bikorwa byabo ntibaronka akanya neza ko kumviriza iradiyo kugira ngo bamenye ibigezweho ibyo nabyo bikavana n'icyo bita sivirizasiyo nk'abanyagihugu bato bato usanga kugira ngo biteho kumviriza amakuru ya minsi yose bamenye ibivugwa mu gihugu bose bafite iyo mpano ariko mu gihugu cy'u Burundi iminsi mikuru nk'iyo irakishwa mu iradiyo irakishwa radiyo rtnb y'igihugu no mu yandi maradiyo no mu binyamakuru hari n'ibinyamakuru bibyandika no mu masengero hanyuma ikindi mu mashuri kuko murabona ko dufite urwaruka rutari ruke iyo minsi rero kenshi barayivuga mu rwaruka kugira ngo abana bato bato uhereye muri pirimere no kuduga muri masogonderi iyo batashye bashobore gutanga amakuru muhira iwabo ko ejo ari umunsi mukuru wo kurwanya itabi rero ni ukuvuga kuri ibyo mwavuze cy'uko umuntu ashobora kuba yaravuje ubugoro yewe nk'umuganga nta birebire ntoki kuvuga ko ariko nibaza yuko atamuganga iyo yaramwandikiye kuza kunywa itabi nta muganga ashobora kwandika ngo itabi ngo riravura ahubwo itabi rironona uwo muntu naho yoba byahise agakira ibya bintu ntibibaza ko mu mutwe bamaze kubona nk'iyo umuntu afite indwara agiye kwa muganga bakamubwira ko umuntu ashobora kugira siteresi uruhagarara guhagarara rero n'indwara nayo nyine hamubwiye kwa muganga bakapima ibipimo byose bakakubwira ko atanakiba urwaye uwo muntu abyumva ariko bakubwiye ati indwara ndayibonye ntayo guha ikindi cya paracetamol kubera aba ahegeje guhumuriza umutima wawe uwo muntu nayo miriyo paracetamol ashobora guca yumva umenga yakize kubera ko bamuhumurije nibaza yuko ngewe nk'umuhinga sinokwemeza ko itabi ariko ryaba ryaramuvuye ashobora kuba yarafunguye izindi mbogaboga cyane ifungwa kanaka akaba aricyo zamufashije cyane bikamuzanira ukwizera gusa mugabo ibyo verema ntaho ndarisoma nk'umuhinga jewe perisoneruma sinemeza neza ko iryo tabi ryo ryamuvuye aho nibaza ko abantu bakiri muri rekonesanse ubutamenya itabi dusomye ibindi bitabo by'abandi bahinga ahubwo rifite ingaruka mbi cyane ku magara y'abantu iratera indwara y'igituntu harya igitabi iratera indwara umuvuduko w'um- umurindi umuvuduko w'umurindi w'amaraso Mhm.
iratera indwara ya kansera riratera indwara zitari nke rira- riratuma rigabanya n'ubushobozi bwo gushobora kurangura amabanga y'abubatsi itabi rero eh, rifise indwara nyinshi ritera no mu maraso nizere rero ko itabi rishobora guhagarika umuntu Mm. murakoze cyane murakoze cyane muganga Ah, tuje rero ku mirongo ya telefone abanywanyi b'ijwi rya amerika baratangiye guhamagara ngo babaze ibibazo n'ibyiyumviro ariko kandi turazi yuko umwanya mufise ari muke cyane mwatwemereye ko mufise iminota mike twobabaza ibyo bibazo hama tukabarekura Murakoze cyane.
mukabandanya ego reka duhere ku witwa claude claude uraho neza
naho muraho namwe amahoro cyane
amahoro rwose Mm. akabazo cyangwa icyiyumviro kuri ku muhinga
Eh, ni icyumviro ku bijyanye n'itabi Mhm,
nanjye wanyoye itabi nanyoye itabi nanjye imyaka indwi yose mhm.
Eh, itabi uretse ko ataciza na ribonye ngo rironona n'iby'amagara y'abantu Eh, icyo navuga ku bijyanye n'itabi ni uko ubwa mbere bwobwo abarinywa kenshi bari- ni kubera agakuku abandi ngo kubera ibibazo baba baciyemo mugabo itabi si nyinshi ry'ibibazo umuntu aba afise mu isanzu Mm. yego none ga claude wowe icyo ba cyaragufashije kurihagarika burundu cyo bari iki
itabi navuze ko narinyoye imyaka igera ku ndwi eh, bwa mbere naritangiye kubera agakuku eh, generasiyo abo twagendana Eh, ikintu cyamfashije guheba itabi ahanini ni uko nari maze kuba ndakurikirana ibiganiro bimwe bimwe nko ku maradiyo nk'uku nyene cyangwa ngasoma ibinyamakuru Eh, hari n'abazi haba impanuro nk'abakuru banje hanyuma mu kuriheba nagiye ubwa mbere mpindura abagenzi abo twarisangira cyane cyane Mm. yego Eh, icyo kintu cyarafashije rwose guheba abagenzi bwa mbere aho twarisangira byarafashije cyane kandi ntabwo byoroshye guheba itabi nubwo kuri radiyo ntiwabwira umuntu anywa itabi ngo arebe acererwa guheba itabi ni ikintu kitoroshye maze kurijyamo n'ikintu kigoye Mm. urakoze cyane claude kumbure umuganga araza kudufasha kumva bimwe mu bi- mu byo umuntu yokora urakoze Ah, umuganga turumvise ko claude yarabinyoye itabi imyaka iyo yose ariko arahava arayihagarika mu bihugu biteye imbere uburyo bwo ku- bwo kwivura cyangwa guhagarika itabi buba ari bwinshi hari usanga bakoze utuntu tw'udu tw'udu- tw'udushinge tuja mu kuboko canke amashikilete barya akabafasha ibintu byinshi bitandukanye bimwe mu byo ah, abantu bahanurwa gukora kugira ngo bahagarike itabi ibyo bari nk'ibiya
Mu- murakoze cyane mu bisanzwe nk'uko claude yabivuze kuba itabi byoroshye mbere ibyigwa by'imibano byerekana yuko ah, haguheba itabi horoshe guheba inzoga ibyo byose nta na kimwe genda nyoye mugabo iyo tujya turasoma ibitabo biratwereka igitigiri cyangwa tukagira amankete bakatubwira ko itabi ritoroshe guheba hanyuma rero tumanza mbere ko turaba le metode kirative cyangwa uburyo bw'ukuntu abantu bashobora guheba itabi n'ukuntu dushobora kubikinga ni uko tumanza kuraba abantu banywa itabi gute ubwa mbere abantu nk'uko claude yakivuze itabi kubera agakuku cyo bita le bande anormale la jeunesse cyane cyane ibiryo by'amadolescence umuntu agashika mu myaka hanyuma akajyana n'abantu kigira kabiri ubushomeri bashobora gutuma abantu bagira stress hanyuma wewe agafata ko itabi nka des- nka anti stress bakarinywa uko hanyuma mugabo ubwira ngo barihebe ugasanga ni ikibazo kubera yuko itabi turavye umubiri igize iragizwe na anerema shimike yitwa nikotine iyo nikotine rero iyo imaze kwinjira mu mutwe ira- iri- ironona ubwenge dufate nk'urumogigogo umuso unyoye ah, um- rimwe bimara kenza bimara imyaka cumi n'itanu biri mu mutwe kandi ko ironona amane- amaneroni ni ukuvuga rero hanze barafise uburyo buteye imbere ariko nabo nyene nabonye bitoroshe Ah, bashobora kugutera ah, un produit ituma iza kwinyiba cyangwa kugabanya u- ico gisharara cyo kunywa itabi bigatuma iyo urinyoye cyo kumera nabi ku buryo nawe uhavura ugafata ingingo dufate nk'uburinyoye ugaca umeneka umutwe ukatangwa kuvomisa muri ico gihe aratinda kubona ko itabi akwiye kuriheba ariko umuti mwiza ni uko kenshi mwamaze kubona ko imiti myinshi nk'uko nabivuze mu kiganiro cyaheze usanga iriko recontrindikasiyo ashobora kuba urikora gukingira iki mugabo ugasanga mu nyuma naho n'uwo muti wanyoye nawe urashobora guprovoka cyangwa ugatera ikindi iyindi ndwara kanaka inzira nziza rero yo gushobora kuba itabi nk'uko claude yabivuze ubwa mbere umuntu wenyine arafata icyemezo bivanye no gusoma ni uko ubwa mbere hamanza ko haraba harabaho sansibirizasiyo abantu bakaronka inyigisho bijyanye n'ingaruka mbi z'itabi hanyuma umuntu wenyine akumva ko kunywa itabi atakamaro ikindi nacyo ni uko mu masengero atandukanye henshi barigisa ko kunywa itabi ari bibi ni uko uwo muntu rero wenyine afata icyemezo akumva ko kunywa itabi ari ibintu bibi ikindi ni uko na leta yoshyiramo ingufu ikihaniza abantu kunywa itabi umuntu anywa itabi agafatirwa ibihano hano ikindi ni uvuga ikintu cyo nama niyumvira no hanze iki kibazo nigeze kibaza ndi muri indonezi na malezi na singapuro nasanga amatabi ari maremare hanyuma turiko turagira ikigwa turaba abantu bahitanwa ah, n'itabi dusanga ni benshi turabaza rero abo muri guverinoma ati ntigute none mwebwe mudafata ingingo ruhasha ibuza kurima itabi n'umuntu wese arinyoye agati- agaf- agacibwa amande cyangwa agafatirwa ibihano nk'uko itegeko amategeko ahana abandi bantu bakoze ibyaha kuko kunywa itabi ni ukwiyahura nobyifata ko ari nk'iki rero novuga yuko ingingo yotuma abajene benshi na- n'abatama n'abatamakazi bashobora kuba itabi ni uko leta amaguverinoma y'ibihugu bitandukanye yofata ingingo yo kwihaniza kurima itabi kigira kabiri y'uko ubuze umuntu wese arinwa ufashe arinwa agahanwa nk'uko abandi bantu bakoze ibyaha bashobora guhanwa muri icyo gihe tuzaba dutoye umuti urama utuma abenegihugu bashobora kugira amagara meza bakite- bagateza imbere n'igihugu cyabo bakagira amagara meza Mm, mu majambo make ni uko nashobora kubivuga
yego murakoze cyane reka kumbure akabazo ka nyuma ku witwa joseph mbere ko tubarekura muganga joseph mu masegonda make ikibazo cyangwa iciyumviro
mahoro neza amahoro cyane
ndaramukije mwebwe ndabutsa n'umutumire
urakoze cyane
ikibazo nari mfite hamwe n'icyiyumviro itabi itabi ririko rira- riragaragara ko rifite ububi rwose haba ku barinywa no- no ku batarinywa kuko ryandukira bose ikibazo cya nyira dusanga hariho amahinguriro y'amatabi ni bujumbura mu gisagara cya bujumbura hariho amahinguriro akomakomeye y'amatabi aho i burundi buriye yo kuya- yo kuyahagarika baguma bayaha ingufu kubera guma yunguka cyane kandi aha amahera rwose leta dore nta kuntu leta yobuze uburenganzira bw'aya mahinguriro y'amatabi bagashyiraho ibindi ayandi mahinguriro asanzwe
ego iyi iyi ni inyunganizi naho ni uko bawufata basi bagashyiraho uwo munsi bakawuha ingufu uno munsi wo kwiyamiriza itabi mugabo kugira bawu- bawushinge ni uko boba babwiye na barya barinwa bakabigisha bagashyiraho nk'inshyigwa bakabigisha ubumara bwaryo bakigisha n'abandi nyine batarinwa ingorane ati tubonye ubunywa itabi tumubwire ibi cyangwa tumufate cyangwa turimwake bakabuza n'ubuzu bwose buridandarizwamo ni icyumviro cyanjye murakoze murakoze cyane joseph Ah, ah, muganga ndayisenga mwumva leta yokora iki abanyagihugu barasaba yuko leta kumbura ariyo ifata iya mbere mu gufata ingingo karuhariwe ingingo zirashe eh, zo kugira ngo itabi rihagarare mubyumva gute
murakoze cyane bagira nishimikize aka kagari k'igifaransa kavuga ngo l'education et fonction de la societe ni ukuvuga hajya ah, ibi bintu bijyanye n'ubwenge cyangwa by'amashuri cyangwa indero bivana n'icyo guverinoma y'igihugu kanaka iba igomba gushikako ntanga akarorero mu gihugu cya indonezi mu gihugu cya indonezi ikintu cyitwa inzoga ikintu cyose kiborera muri indonezi kiri ku rugero rwo hasi rwose bagufashe unyoye ikiboreza nibaza ko urahanwa bikwiye mugabe iwabo itabi naryo rifata iya mbere ni ukuvuga iwa- hamwe hose abizana iwacu naho murabona icyo byose igura rero kuvuga guverinoma y'ibihugu byose iyo babonye ikintu cyobangamira abenegihugu kuko uh, guverinoma y'igihugu aba ari umubyeyi w'abenegihugu yoraba igafata ni kumwe bivuga igafata ingingo zibereye zituma abenegihugu bagira amagara meza kenshi barakunda kuvuga ngo um, imana ngo ngo turakiye ubwenge imana yadushyize imbere ngo hari ikibi n'icyiza ngo shora zisa ngo tora ikibi cyangwa ngo icyiza ibintu nk'ibyo oya iyo umuntu yakivuze avuga ngo turakiye ubwenge ngo turazi ko itabigica ngo ntitureke kurigura ariko jewe mvuga nti bikunda ah, l- amareta no- novuga isi yose dayeri novuga ngo leta y'igihugu kanaka a u b mugabo jewe novuga nti isi yose biciye no muri oms oms nayo irazi yuko itabi ari ribi ku benegihugu boraba ingingo silo plan mondiale kuba bamaze ku- gukora recherche scientifique cyangwa ibigo by'ubushakashatsi birerekana neza yuko itabi ari ribi ku magara y'abantu rero nibaza yuko oms nayo yofata ariyo yoza ubwa mbere kuko ari isanzwe itwara ibijyanye ibijyanye n'amagara ku rwego rw'isi yose mu guhagarika ama indisi sinzika guhagarika ama indisitiri ku isi nzima kugira ngo abantu bo ku isi bashobore kugira amagara meza ariko iyo ni ikintu kiba gitoroshe ariko hamwe bikoretse biba byiza cyane ubwa mbere amaguverinoma yoje imbere guhimiriza guheba itabi Mhm.
hanyuma na twebwe nyine abenegihugu tukabyumva ko gukora kunywa itabi daboro ikintu cyose umuntu akoze cyonona ubuzima bwiwe imbere y'imana aba ari igicumuro umuntu aba asa n'uwiyahura ubuzima bwawe wawufashe nabi kandi imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe mu gufata neza ubu buzima dushobore gukora ibyiza twiteze imbere duteze imbere n'igihugu cyacu
uwo muri ko murumviriza ni ni umuhinga jafet ndayisenga yigisha muri kaminuza zitandukanye mu gihugu cy'u burundi akaba ari n'umushakashatsi mu burundi nyine ah, mushinga nahe ndayisenga porofesor ndayisenga turabashimiye cyane rwose ku kanya mwafashe kuganira natwe kuri iki kibazo
murakoze cyane nanjye ndabashimiye ego mugire umunsi mwiza murakoze namwe mwese mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika turabandanya ikiganiro mu kanya kari imbere ikindi gice cya kabiri turaza kuganira eh, n'abandi eh, kuri iki kibazo abarongoye ishyirahamwe hope for family hope for family rifasha abantu bafise ingorane zo gufata ibiyoyorabwenge Eh, baradufasha kumva ingene babafasha ah, kugira ngo bahagarike ivyo biyoyorabwenge bimwe muri ivyo harimo itabi Eh, rero turaganira na hope for family mu kanya kari imbere mugume ku maradiyo yanyu tumira amate turagaruka
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe bugo Eh, yego rata uri umunyarusangiekazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi muhumuruka mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Reka da.
Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kenyarwanda turiko turaganira uno munsi mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu ingaruka ziri mu kunywa itabi mu kuba ha ruhande y'abantu banywa itabi ah, mu bihugu by'akarere cyane cyane ivyo amaleta yokora ivyo abanyagihugu bokora ah, muri rusange Ah, oms irasaba leta z'ibihugu ah, bitandukanye kureka gushira uburimyi bw'itabi gushira imbere uburimyi bw'itabi ahubwo zigashigikira uburimyi bw'imfungurwa muri rusange ibitigiri vya oms bitwereka ko abantu bashika ku miliyoni umunani bitaba imana ku isi kubera itabi Ah, reka twumve inkuru umugenzi wacu james eh, shimanyula ah, w'ij- umunyamakuru w'ijwi rya amerika i nairobi yaduteguriye mu majwi y'umumenyeshamakuru temistokle mutijima muri raporo yayo yise hinga ibiribwa wihinga itabi oms iragaragazamo ibyago bishamikiye ku guhinga iki gihingwa cy'amababi manini ndetse n'inyungu zo guhindura hagahingwa ibiribwa biramba haba ku bahinzi ku muryango mugari w'abatuye isi ku bukungu ndetse no ku bidukikije ubu bushakashatsi bwasanze inganda z'itabi zigusha abahinzi mu mutego w'amadeni ahoraho ndetse zigakangurira guhinga iki gihingwa binyuze mu gukabiriza inyungu zacyo ku bukungu no mu gukoresha ijambo ry'amatsinda y'ababifitemo inyungu mu kucyamamaza muganga rudiga kreci ni umuyobozi w'ishami rishinzwe guteza imbere ubuzima muri oms akorera i geneve mu busuwisi Tobacco is of a huge harm to all our itabi ryangiza cyane ubuzima bwacu bwose ariko ikirenze kuri ibyo itabi rigira uruhare runini mu ibura ry'ibiribwa birababaje cyane kubona abantu miliyoni magana atatu mirongo itanu bugarijwe n'ibura ry'ibiribwa rikabije mu bihugu aho abo baturage batuye usanga bakoresha ubutaka bwabo burumbuka mu guhinga itabi land to grow tobacco.
muganga kireci kandi yagarutse no ku kaga imiti yica udukoko ikoreshwa muri ubu buhinzi iteje ubuzima ku isi
abantu bakora muri iyo mirima bahinga itabi mu by'ukuri banywa uburozi bwa nikotine bungana n'ubw'amasegereti mirongo itanu buri munsi ubu bwangiza abantu cyane cyane abagore batwite ndetse birumvikana burangiza abana bagera kuri miliyoni imwe bakora muri iyo mirima ibi rero ni uburozi kandi dukwiriye guhagarika rwose uko iki kimera cyica gikomeza guhingwa muganga kireci aragaruka ku mishinga ikorerwa mu bihugu bya kenya na zambiya iterwa inkunga na oms ndetse n'ishami rya loni ryita ku biribwa pam iyi miryango itanga inkunga ku bahinzi bavuye mu buhinzi bw'itabi bagahinga ibishyimbo n'ibindi biribwa Tobacco industry also sucks these inganda zitabi zinyunyuza abahinzi mu buryo bubisha butarangira zibaha inguzanyo ntoya baba bazongera kwishyura hanyuma hamwe n'inyungu hari abantu benshi bifuza kureka guhinga itabi muri kenya kandi intego ubu dufite muri zambiya naho ni ukugera ku bahinzi ibihumbi bitanu uyu mwaka turimo kubungabunga ibidukikije turahanga amahirwe y'imirimo kandi tunateza imbere ubuzima ishami rya loni ryita ku buzima oms rivuga ko hegitari zirenga miliyoni eshatu z'ubutaka mu bihugu birenga ijana na makumyabiri zikoreshwa mu buhinzi bw'itabi mu gihe abantu barenga miliyoni magana atatu ku isi bugarijwe n'ibura ry'ibiribwa rya karande
barakoze bagenzi bacu james shimanyula na temistokle mutijima kuri iyo nkuru badushikirije ubu rero reka duhindukire tuganire n'amashyirahamwe atandukanye ariko aragerageza gufasha ah, mu gufasha abantu banywa amatabi n'ibindi biyayurabwenge cyane cyane muri iki gihe eh, duheruka guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gu- kurwanya itabi ku isi ego tugire twakire ah, twakire ishyirahamwe eh, hope for family For- hope for family rifasha abantu bafise ingorane zo gufata ibiyayurabwenge tugiye tuganire n'uwirongoye eh, mushingantahe bonaventure buri ngoma Ah, mushingantahe bonaventure turabashimiye ku kanya mufashe kuganira n'ijwi ry'amerika ikaze neza mu kiganiro muri isanga
Eh, murakoze cyane nanjye ndabashimiye kuba mumpaye ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe Eh, murakoze cyane ego Eh, mushinga nawe bonaventure mubanza kumbure mukabwira abatazi ishyirahamwe ryanyu aho riherereye ah, muri make abo mwakira ah, kugira ngo abari mu burundi kumbure ah, bashobore kuzobitura kuko ah, twarigeze kubaganiriza mu myaka yahera turumva ibikorwa bi- bi- bi- bitomoye kandi byiza cyane muri ko murakora mu gufasha abakoresha ibiyayurabwenge mu gihugu cy'u burundi
Eh, murakoze cyane nongeye kandi gusuhuza kuramutsa ariko baratwumviriza muri kino kino kiganiro Eh, ni ishyirahamwe ryacu riri Bujumbu- eh, riri bujumbura rikorera mu gisagara cya bujumbura muri komine muha eh, muri zone kanyosha mu karitsiye neza na neza ya nyabugete faze ya kabiri hafi y'ibarabara bita olympique hari ikibuga hagati yaho stade bita stade olympique naho dusanzwe dukorera Ah, ishyirahamwe ryacu ryakira rirafise ryo- ryashyizweho mu ntumbero yo gufasha abantu bavuye umutego wo kunywa ibyeromutwe aho haba harimo ah, za eroyine hano iwacu mu rundi bakoresha cyane cyane iyo tuvuze eroyine tuba tuvuze ah, busita iyo busita nayo ni ideshe iva muri muri eroyine bahosha abanywa ibyo bita ngo ni crack crack nayo ni deshe iva muri kokayine abanywa fayiro abanywa za nzoka bita amakike amasimba baragira inzoga zitemewe n'amategeko bigafasha kandi aba- abanywa itabi ryinshi nyinshi biba byavuye ko abafata ibyo bindi biyarundwe byose baba bafata n'itabi ryinshi Eh, imyaka iratandukanye hara- ariko imyaka Ah, ibabaye cyane ni kuva ku myaka cumi n'ibiri gushika kuri mirongo itatu n'itanu ariko no hejuru y'imyaka turafasha benshi batari bake Yego.
batwitura maze igihe cy'imyaka hafi kuri itatu two turakora ivyo biganiro bambaye ivyo bikorwa bidasanzwe kandi by'ukuri ndazi ko nk'uko mwabivuze turamaze muramaze kudu- kuduha iki biganiro bitari bike tuvuga kuri kino bino bi- eh, bino bintu bi- bi- bibabaje rwose ugwaruka rwose cyane ugwaruka n'imiryango idasanzwe ndetse binakora no ku bihugu kubera bica bikora ku butunzi kuri sekirite y'ibihugu n'ibintu- n'amagara y'abantu akahononekarira cyane murakoze cyane murakoze cyane Eh, mwinjiye mu kiganiro twari twatanguye twanaganiriye n'uwundi muhinga jafet ndayisenga ah, yadufashije kumva bimwe mu byo kogwa Ah, ah, turafise kandi n'abanywanyi b'ijwi rya amerika ku murongo wa telefoni nabo nyine babandanye kubaza ibibazo bashikiriza n'ivyiyumviro reka kumbure duhindukire nshushu yatwihanganiye ku murongo umwanya utari muto tumuhe ijambo nawe nyine ikibazo canke iciyumviro nshushu
murakoze kumuha umwanya nabashimira ikiganiro cyiza mwateguye murakoze ariko urebye ingaruka zitabwo ni mbi rwose haba mu rwanda cyangwa ku isi hose muri rusange mu rwanda ariko numva ndashimira inkuru gororiya ya- ya- yatugejejeho urebye ubundi ikibazo kiri kuri ve- guverinoma urebye guverinoma hari ibintu byinshi ica ndashimira na porofeseri wa watugejejeho ikiganiro cyiza leta niyo ikibazo igomba gushyiraho amategeko agenga iryo tabi akagira ibi- nk'uko urumogi ru- ari ikizira nyine umuntu ufashwe nk'urumogi agira ibintu byayo aha- aha- bi- bimu- bimureba iyo agize icyo kibazo ikamuhana kuki eh, mataba asanzwe nk'uko a- kandi agira ingaruka ku buzima cyangwa ku bi- kuri environoma kuki atashyiraho amategeko akarishye ngo abigenge bagashaka kuzana inyungu ngo gusa ngo byinjiza imisoro myinshi ariko ntibarebe ibiri gupfa urumva ko ikibazo leta ibishyiramo imbaraga ariko ntibarebe ibiri gupfa ikiremwamuntu kiri kwangirika ngo babikurikirane ese bazakurikiza izo nyungu z- zirimo gusa ntibarebe ibihe u- u- u- ubuzima bw'abantu bizagenda ute ashimira nanone oms urebye nka iyo sisiteme iri muri zambia ni nziza bakomeze ba- bakuraje ni byiza bajye mu- no mu bindi bihugu kuko itaba abantu benshi bari kurinwa hari igihe ugenda nko mu nzira ukaba uri kumwe n'umuntu imbere ari kunywa itabi wa mwuka we ukagenda ugaruka inyuma ukabura n'umwuka wo guhumeka hari igihe ubura pe amubwira ati jya imbere ati reka mbanze njye imbere akanga pe ariko nk'ubwo ngubwo ah, hari uwo umuntu aba arimo ku- kubangamira inyuma bikaba ikibazo Ah, murakoze ego eh, tukigufize ku murongo nshushu wari utubwiye ati emesi yoba yarafashe ingingo canke yoba yarakoranye na, na leta ya zambia utubwira ibyo baba barakoze hariya muri kiriya gihugu kugira ngo twumve icokorwa no mu bindi bihugu vy'akarere mu kurwanya itabi canke ibindi
urebye hari abacu si mwa- mwatubwiye ko ari- hari abahinzi nyine baretse guhinga itabi babashyira mu mu bijyanye n'ibishyimbo guhinga ibishyimbo ego ego Eh, OMS iyo system OMS iba- iba- ibaha inkunga ba- baragira ba- bahinga ibyo bishyimbo itabi barareka Eh, rero yuko boshigikira abantu mu buryo bwo kurima ibindi bintu kugira ngo Eh, bahagarike Eh, yego.
urumva ko kuri iriya nkuru ya uriya munyamakuru wo muri kenya Mhm.
hari ibintu ibintu bi- ibiribwa byarabuze ahubwo bagira iby'amatabi kandi amatabi yagira n'ibi- n'ibiko- n'ubukoko bigira buzana bukica ibiremwa nyine bino bino biribwa byacu tukabura ibyo turya ego ego nivyo koko Mm, eh, urumva ko bifite imigambi impact mbi.
Mhm.
Mm, bifite ingaruka mbi ku binyabuzima natwe muri rusange yego urakoze cyane nshyushyu ni byo koko amaleta iyo ahagurutse agafasha abanyagihugu haba ari mu burimyi ah, kugira ngo bashobore guhagarika kurima itabi bakarima imfungurwa byofasha cyane byofasha cyane ego reka duhindukire mushinga nawe bonaventure urumvise yuko ah, n'abari baje mbere yuko muza mu kiganiro bashimitse cyane kuri leta bavuga bati leta niyo ikwiye gufata ingingo zikomeye mbega mwebwe namwe niko mubibona Ah, cyane cyane ko mu burundi ah, leta bayita ko ari leta mvyeyi leta nkozi leta mvyeyi rero kumbure yofata iya mbere muvyumva gute
Eh, mu by'ukuri abanyitangiye imbere bavuze ukuri kwinshi cyane ko leta irafite uruhara rudasanzwe mu gushobora kurwanya rwose eh, i- i- kunywa ibyayuramutwe Eh, twebwe tuvuga ko leta yacu ya- turayishimira rwose kuko yara- yarahagurutse yaraduha- yaraduteye intege ku- ku- baba biciye nko mu kuduha partenariya association hope for family yaruguruye ikigo gifasha ah, abantu benshi banywa ibiyobyamutwe Ah, ico kigo bakita strong bridge Ah, rero twarituye leta turitura minisiteri ya sante ikigo kijejwe amagara y'abantu hano mu burundi kiraduha ubwiyunge ngiyasinzi ko novyita mu gi- mu kirundi partenariya Eh, kiratwemerera kudushyigikira kiradutumira mu ma- mu materiye hamwe n'igisata ca- igisata ca co mu mu bushikiranganji bw'abana y'abantu bita kijejwe ibintu vya- vya sante mentale Eh, Amagara yo mu- kirafite yo mu igipolisi bwonko.
kijejwe kurwanya abanywa iyayiramutwe eh, n'ababidandaza eh, kubahana Eh, novuga ko leta irafise uruhara eh, imaze gushira muri kino gikorwa cyo kurwanya bino bintu mu burundi hariho amategeko abihana n'aho bifise utuntu two gukosora atari duke ariko kandi eh, n'inzoga zitemewe n'amategeko hariho amate- ama- ama- igipolisi kibijejwe kandi gihora gifata abantu benshi batandukanye bakabahana Ah, novuga yuko hari hari ibyo bakoze bitari bike aribyo leta tuyishimira bitari bike yakoze ariko haracari intambwe ndende atari intambwe ndende cyane eh, ko no munsi tuvugana ndazi twari ibiharuro byawe mese abanyitangira imbengera babivuze biri hejuru cyane Eh, aho eh, miliyoni zirenga amajana abiri na mirongo umunani na zitanu zikoresha dro- droge ku isi Eh, cariho ibiharuro byinshi biri hejuru by'abapfa kubera indwara zica zifatikanya iyo abantu banywa droge ba- basangira inshinge iyo basangira inshinge bandikazi- bandikizanya umugero wa sida bandikizanya amahepatite abantu bakoresha droge bakanywa itabi ryinshi tuberculose indwara y'igituntu ku rwego riri hejuru cyane amaka twakira tuba dusanga dusaba se amatiberikirose tugasanga dufite amahepatite tugasanga abarwayi mugera kandi biri hejuru uretse kononekara kundi indwara zo mu mutwe zitandukanye ah, ikigo ki- twebwe par exemple tumaze igihe dukora ariko ntituraronka abantu badushigikira bumve bo- botufasha kwakira abo- abo- abajene baguye muri ibyo ntituraronka de campagne de prévention ziri ku rwego rw'igihugu rwo kurwanya ibyo bintu twaravuganye n'abarongoye igipolisi muri go bajejwe kurwanya ibiraruro mutwabo baratubwira ko amategeko ah, akwiye gushirwamo ingufu gusumba uko bihari uno munsi kugira ngo bihashe rwose abantu bagira ah, badandaza ibiyaruramutwe kuko bicibonekeza mu bantu batandukanye kandi nibyo birimo ubwenge bwinshi ababidandaza bashyiramo ubwenge bwinshi buhanitse kugira ngo babirenganye abajejwe umutekano batabifashe ariko uko bigenda kose leta niyo iba ifite ikibanza cya mbere rwose ku buryo ishobora kubirwanya uno munsi ibiyaruramutwe bi- twebwe iwacu mu burundi biri hejuru rwose urwaruka rubikonsoma ni rwinshi cyane ah, kandi bironona rwose akazoza kabo kazoza k'imiryango kubera ko imiryango ikija mu kangaratete bagasa indwara zitandukanye zaramaze gufata imiryango kwihebura angisiyete depresiyo kubera uko utakira ko umwana wabo yagiye mu ibarabara batari bamuha yatakaje akazoza kabo ah, igihugu kirahombera urwaruka we kazoza k'ejo ugasanga rwapfiriye mu biyabiramutwe Ah, twaragerageje kwe- ko- kwaporosha abantu batandukanye muri militeri dikatubereka ko kino ki- ki- kibazo gisigaye giteye ubwoba mu gihe abana b'abadorese bose bo mu mashuri basigaye biborohera gushikira droge byoroshe mu makaritsiye atandukanye Ah, rero nta handi hova ingufu zidasanzwe uretse muri leta rw'igihugu.
kandi uzi kuri leta yacu yitaho rwaruka kandi turayiteze ko byinshi ko izokomeza gushyigikira runo rugamba rwo kugabanya bimwe bihagije cyangwa gukuraho burundu idandazo ry'igeramutwe mu gihugu cyacu ego kumbure mubandanye kugira ivyo biyago ivyo biganiro na leta bakamenya neza na neza uko ikibazo cifashe eh, kumbure harashobora kugira ico bakoze reka kumbure twakire uwundi munywanyi w'ijwi ry'amerika tuko turagerageza gusozera ikiganiro ariko muranatubwira mu masegonda make tuzoba tufi- dufise bimwe mu vyo mukora nk'ishirahamwe reka twakire eh, cyril cyril ku murongo uratwumva
amahoro amahoro gusa uraho urakomeye
ndashima imana ni Ori- ni oriyane uri turi kuvugana ego ni oriane
Eh, hanyuma mbere yo kugira ngo ntange igitekerezo mu mu- mu- mu minsi ibiri ishize ku wa mbere no ku n'ejo hashize ku wa kabiri ntabwo ibiganiro byanyu byatambukaga kuri fm Mm.
ntabwo twabyumvaga ibiganiro byakomezaga mu mu giswahili kugeza Mm.
nani ku saa kumi ntibitamuke na saa kumi n'imwe ntibigaruke nyine bi- bi- biga- bikaguma mu giswahili sinzi ibiganiro bibiri rero byatambutse uko Mm.
bizagenda nyine Sirire Icyo urakoze kintu cyane ego urakoze cyane kubitumenyesha kuko hari n'abandi babitumenyesheje tuko turaraba icyo kibazo ariko turagushimiye cyane
yego murakoze cyane hanyuma eh, ikibazo nagira ngo mba- mbaze wenda nk'uwo mutumirwa it- iteka ryo iryo iteka akenshi bakunda kuvuga yuko itabi ari ribi ryangiza ubuzima bw'umuntu ese ari itabi ryaciye mu nganda n'itabi mu- mu rwanda tubyita ibikamba ibibabi by'itabi nyine bisanzwe Itabi ry'ibibabi?
mu byita Mm, rivuye mu iby'ibibabi ya yego Mhm.
I- irigira ingaruka cyane ni iriya hari iryo batapfuna hari iryo ba- ba- banywa batumuramo umwotsi mu itabi irigira ingaruka ni iriya ikindi hari umuntu nzi yambwiye ko yarinyweye kuva mu bwana bwe ari mutoya rwose ari umukobwa w'inkumi ubu ngubu ni umukecuru w'imyaka mirongo inani kandi ajya ambwira yuko aho kugira ngo abure itabi yabura ibyo kurya Eh, yabura ibyo kurya ndibaza ingaruka z'iryo tabi izi- zizamugeraho ryari niba ari uko aritekera mu mu nkono kuno ba- barishyira mu nkono ntabwo mbizi mu burundu uko bimeze bakarinywa bakaritumura batarizindazinze mu bipapuro sinzi ingaruka zi- ziba zizamugeraho ryari Urakoze ikindi leta i- i- i- i- ivuga iki ku bintu bijyanye n'itabi iteka ntabwo itabi barikurica kandi ubona yuko n'urubyiruko rurimo ruragenda rwo- rwo ruryototera kandi Eh, umuntu ni navyo- anywa itabi ego ntabwo arireka ego ni navyo Ibyo byaba biterwa n'iki murakoze cyane urakoze cyane rwose Cyril nibyo kumbure eh, umushinga nawe Bonaventure ariko aragerageza kutubwira ah, mu munota umwe utarenga kumbure wishyura icyo kibazo hamwe tubwire n'ibyo Hope for Family irangura mu kugerageza gufasha abantu ego yabajije ati zijya tabi bagurisha kumbure zi- z'injabuka n'itabi z'ibibabi n'izihe zigara- zigeramira abantu kumbure ni zose nk'uko twabyumvise umuhinga yari yabitubwiye ariko mu minota umwe
Eh, murakoze cyane itabi ifite ingaruka mbi cyane gusumba iyindi ni itabi yabaye indisiyarize yaciye muri indisitiri riya bagura ziza hanze gusumba itabi itabi barima natirere ariko nazo eh, zirica zose ziri- ziri- zisumbanye ubu- ubu- uko zi- zigirira nabi umubiri ariko zose zigira nabi nta nini yo gushyigikira rero situke n'izo ba- n'izo bakora zikorwa mu zo twarimye ah, ziguma bifite meme amplere nk'uko numvise abanyitanga imbere babivuze biratangaje ko eh, abanyagihugu benshi bari mu- bishwe no- n'inzara idasanzwe ah, ku buryo bafungura ariko kandi ugasanga inguvu inguvu ziri mu kurima itabi kandi tuzi ko ata inyungu n'imwe rifite uretse kwica ni nyinshi cyane zofasha abantu benshi batandukanye ba- ku rugero rudasanzwe bimwe mu byo mufasha abantu fo family yacu ikora iki Mhm.
Ah, ni ikibazo cyiza kandi ndabashimiye cyane kuri kano karyo Ah, eh, hufo family irafasha ugwaruka kugerageza ku- kuva muri uwo mutego baguyemo kunywa- kunywa ibiyabiramutwe harimo itabi ryaruguruye ikigo gifasha abana kirabatunga kikabagaburira ah, kikaba kikaba- bumviriza mu buryo bwa psychotherapie simwe no kivuga mu kirundi mu byo kuronka abapisikologe babumviriza kubera ko impamvu abantu banywa ibiyayiramutwe ari nyinshi bivanye n'ibihe igihugu caciyemwo ah, harabaye uku- kwiri- iswara ya droge droge iwacu mu burundi ibi yaratwibise iswara iri- iri- iva kure rwose Ah, rero ibihe byagiye Amasegonda twagitwaje make.
byagiye biratuma ubu Eh.
biduga cane Mhm. ego Um, kumbure twa- twumvise cyane ah, ibintu mukora n'aho muherereye abari mu gihugu cy'u Burundi muri nyabugete eh, nyabugete phase Mm.
2 eh, ni ukuvuga hafi ya Olympie- olympique stade olympique barashobora kubaronka bakabitura abari muri ako karere cyangwa abari bujumbura hose no mu gihugu barashobora kubitura Turabashimiye turabashimiye gato y'umunyeshamakuru muhundire gato Amasegonda y'umubiri ko cumi.
hariho igisata cibagiwe amasegonda mirongo ibiri gusa igisata c'abakobwa n'abagore banywa ibiyayera umutwe bari vulnerable cane ego
bisaba ko bidandaza badandaza imibiri yabo Ego.
bakandu- ka- bakagira ibibazo bitandukanye batagira ikigo na kimwe gishobora kubashigikira urakoze cyane rwose urakoze cyane rwose mushinga ntebo na vantiyo akanya katubanye gake ariko turabashimiye ko umuntu afise n'icyo gisata c'abigeme n'abakenyezi mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye nadia ta mu buhinga bw'ivyuma aho niho turangirije ikiganiro cacu c'uyu munsi mubandanye kumviza radiyo ijwi ry'amerika murakoze